inshuti z'ijwi ry'amerika kubera ibihe bitameze neza by'urubura n'ubukonje bukabije hano i washington dc ntabwo tubashije kubagezaho ikiganiro murisanga nk'uko bisanzwe mutwihanganire ikiganiro gikurikira ni icyahise murabyumva rero nta telefone twakira twongeye kubiseguraho nshuti mwese muduteze amatwi nongeye kubaramutsa muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ubu ni umwanya w'ikiganiro murisanga ikiganiro tuvuga ku ndwara ya diyabete diyabete ni imwe mu ndwara za mbere eshatu zibangamiye abarundi diyabete si indwara y'abakire gusa nk'uko bamwe babyibwira buri wese ashobora kuyandura uyu munsi rero turaganira turakomeza kuganira kuri iyo ndwara ya diyabete ejo isaha y'ikiganiro yarangiye abenshi musigaranye ibibazo mwifuzaga kubaza abandi namwe mwari mwaduhaye nomero zanyu kugira ngo tubahamagare mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo ariko mwese siko twabashije kubageraho nk'uko rero mwadusabye ngo tuzongere tubahamagare mu- tubaganirire kuri iyi ndwara impuguke ziteguye kubaha ibisobanuro muri ikiganiro cy'uyu munsi turaba turi kumwe na muganga godefro wa kamwe n'ubusa mwari kumwe ejo ushinzwe igisata cy'indwara zitandura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi turaba turi kumwe kandi na muganga frederic nsabiyumva wo mu kigo gishinzwe kurwanya indwara ya diyabete naho mu burundi barabaha rero ibisobanuro kuri iyi ndwara nk'uko bisanzwe namwe turaza kubaha ijambo mubaze ibibazo cyangwa se mutange ibitekerezo byanyu aba baganga bize iby'iyi ndwara ya diyabete hamwe n'izindi barabisoma buri gihe mu bitabo barihugura bavura abarwayi b'izo ndwara ariko mwe mubana nabo ni ababyeyi banyu ni abavandimwe banyu nabo mu miryango yanyu n'abaturanyi banyu murababona rero mu buzima bwabo bwa buri munsi muzi ingorane bahura nazo mu mwanya nibwo tuza kubaha ijambo mugatanga ibitekerezo byanyu muze kutubwira bimwe muzi ku by'iyi ndwara ya diyabete cyangwa se muze kubaza ibibazo aba baganga twatumiye icyo nabasaba rero ni ukuza kugerageza guhina amagambo gu- kugira ngo abifuza kus- kubaza ibibazo cyangwa se gutanga ibitekerezo nabo baze kubona umwanya nkaba kandi mbashimiye mwese kuba mwitabiriye iki kiganiro mu gutangira nagira ngo muganga godefroy ejo mwibwiye abatwumva ariko nagira ngo uyu munsi nanone mubanze mwibwire nk'ababa bagifungura radiyo zabo muri uyu mwanya muganga godefroy
Eh, murakoze ejo nitura muganga kaminuza godefwa kuko ejo nari nayibuze bari mu busanganje bw'amagara y'abantu kurwanya inzara n'uburinzi na sida nangijwe igisata kijejwe indwara ngendana zitandukira Eh, n'izo ndwara na diyabete rero irimo
Eh, ndabashimiye kuba mwongeye gufata aka kanya kugira ngo mwongere kuduha ibisobanuro kuri iyi ndwara ikomeje kuvugwa ko ah, abantu benshi bayirwaye mu burundi abenshi nta nubwo baba babizi twakomeje no kubona abantu batwandikira batubaza ibibazo turaza kubaha umwanya baze kubyibariza nagira ngo noneho mwanya na muganga frederic ah, banze yibwira abatwumva muri uyu mwanya murakoze cyane turabaramukije Eh, Eh, mwiriwe kandi tubaramutsa n'abantu bari tumumwiriwe neza bagomba kuramutsa abantu bose ariko baratwumviriza ariko abantu ku ndwara y'isukari hanyuma ku bimwerekeye nagomba kwidondora gatoyi yego ndi umwarimu ndi umwarimu wo mu ishuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubuganga bimwe bita faculté de médecine nkongera nkaba zongoye ikigo cy'urwanya indwara y'igisukari ngaha mu Burundi Ye, ndabashimiye Murakoze.
namwe ndabashimiye namwe kuba mufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire iyi ndwara murayihugukiwe muzi uko ifata muzi abayifite icyo- uko ibazahaza muzi icyo bashobora gukora nagira ngo mu gutangira mpere kuri muganga godefroy watubwira muri make uko iyi ndwara ikibazo cy'indwara y'igisukari indwara ya debete cyifashe mu burundi
Eh, murakoze kuko ejo tuba twayibuze indwara y'igisukari irateye ingorane Buru- mu burundi gusa ni ku isi yose ko turavye abantu ifata eh, bavuga yuko ifata abantu bashika ku bihumbi- ku miliyoni indwi ku mwaka muri abo miliyoni indwi abashika miliyoni zitatu n'igice bahitana iyo ndwara numva iyo ndwara ni indwara ikaze cyane rwose reka naha nk'uko tubivuga mu bundi bwacu iyo ndwara irahari kuko hari ipimo tuba tugira haba hariho amasengesho tuba tugira yo gupima abantu cyangwa n'ibyigwa biba bigirwa kuri kaminuza y'ubuvuzi yo mu burundi byose biratwereka ko iharuro igisukari ya murundi itera byongerekana bivuga rero ko mu camake ko indwara igisukari ya murundi yacu atari muri ati naho muganga frederic nsabiyumva ku kigo cyanyu ikigo muyoboye gishinzwe kurwanya indwara ya diyabete mwatubwira uko byifashe nk'abantu mwakira tuvuge nko ku munsi baba ari nk'abangahe barwaye indwara ya diyabete
murakoze cyane icyo twagomba kubabwira ni uko iki kigo cyatangiye kuvuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu gushyika ubu tumaze kwakira abantu ibihumbi cumi na bibiri barwaye indwara y'igisukari b'abarundi hanyuma turamaze kwakira kandi abantu bashyika mirongo ine batwitura bava mu gihugu cy'u rwanda turamaze kwakira abantu ijana na mirongo ibiri bava mu gihugu cya repubulika ya demokarasi duhaniriye hanyuma reka mbere n'abo muri tanzania bashyika batanu baramaze kutwitura ni ukuvuga rero yuko umunsi ku munsi aha turajya turabona nka bane batanu cyangwa n'abarenga biva uko baje ariko urumva twagombye kubaha ibiharuro by'aho tugeze abarundi bose murumva n'ibihumbi cumi na bibiri urumva nko mu myaka cumi nawe urumva nk'ubu iki kigo ni ikigo cyugururiwe aka karere muri ibi biyaga turimo ushoboye kutwitura turamutunganiriza ntabwo ari ikigo cy'uburundi cyakira abarundi gusa ni ikigo cy'akarere ni ikigo cy'akarere kuko mubiraze iyi ndwara y'igisukari ibangamiye kuko muganga godefo yarayejeje kuyivuga ibangamiye isi yose ikongera ikabangamira afurika cyane rwose kuko ibiharuro muri afurika iyo ndwara igiye kwiyongera ku bice bishika ijana n'icyenda ku ijana mu myaka izoza nk'ubu twabaha akarorero y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri afurika haboneka miliyoni cumi na cyenda n'ibice munani hanyuma harindiriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu muri afurika abarwaye iyo ndwara y'igisukari bazuba ari miliyoni mirongo ine n'igice kimwe urumva ko ari indwara yiyongera biteye ubwoba reka muri ino ngaho iwacu muri ibihugu bigari iyo ndwara irabica biracika tuyitikiza ruhonyanganda
yitikiza ya ruhonyanganda kimwe n'uko mwita sida
ni ukuri atari cyo kimwe kuko ngaho tubabwira yuko dufatiye ku bantu igituma yitwikiza ni ukuvuga ni fewo bimwe onesi yarabyemeje na federasiyo interinasiyonari diyabete tubahaye akarorero kugira ngo mwumve ko ari kiza ku isi yose ibyerekeye abantu bita imana ku mwaka bijyanye n'indwara y'isukari ni miliyoni zitanu n'igice kimwe hanyuma twoca muri iyo miliyoni imwe n'igice kimwe abantu ni ukuvuga bapfa ku munsi ni ibihumbi cumi na bine hanyuma tuvuge ku isegonda isegonda ndwi umuntu arapfa yishwe n'indwara y'igisukari turabye ibiharuro dufise tukaraba hamwe tugomba kuraba mu cyerekeye indwara ya sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hapfuye ku isi yose umuriyoni umwe n'ibice bitandatu murumva yuko iyi ndwara y'igisukari igiye kuba rusatsikanganda iyo yonyine hari n'indi ndwara badikunda kujana bita indwara y'umuvuduko w'amaraso bita iteritensiyo ariteriyeri bikaba muri wa mugwi w'indwara zitandukira kandi zigakira
iyo murebye se nk'iyi ndwara ya diyabete izo nazo tuzazigarukaho tuziha umwanya uhagije ko nazo zikeneye ibisobanuro birambuye iyi ndwara ya diyabete iyo murebye abo mubona mwakira abenshi ni abana ni abantu bakuru abagore abagabo abo mubona benshi ni abahe
twavuga yuko indwara y'igisukari ifata umuntu uwo ari we wese idacaguye imyaka aha kuri ibihumbi bibiri- icumi na bibiri twavuze ngaha muri iki kigo dufise abana bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu barashika amajana atanu hanyuma ikintu tutarakora ntituratandukanya abagore n'abagabo mu masitatisitike yacu ariko urumva n'abana zira- zirabafata kandi murazi yuko na muganga godefroy ejo yababwiye yuko hari ikigo gifasha duca dukorana cyashyizweho n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida hariya ku musaga muri mu bitaro byo ku musaga Mhm.
kubwira abana batu- abana turu- dutoye indwara y'isukari turabarungikayo kubwira bashobore kubafasha kubwira babaronse umuti wa insuline kuko iyo iyo umwana afashwe iyo afashwe imbere y'imyaka mirongo irindwi n'itanu uhura ha- mu kumuvura niko hari ibyo gufungura mugabo cyane cyane mu- ibyo tumuvuza ni umuti wa insuline uwo muti wa insuline nayo murazi irazimbye kuko iva hanze eh, kandi igurwa amahera menshi mugabo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida barafatikanije n'abagiraneza barashoboye kuronka eh, abagiraneza bashobora ku- ku- kubaha eh, insuline ikwi- zikwiye kugira tujye turaha abo bantu Ye, muravuga ikibazo cy'imiti nagira ngo ngaruke noneho kuri muganga godefroy nko ku rwego rwa minisiteri hari ikibazo mwaba mwaragize muri iki gihe mu- muri iki gihe uburundi bumaze mu midugararo hari ikibazo gihari cyo kubona imiti yo kuba mwakwita kuri abo barwayi ba diyabete
nabwira gushika ubu ko imiti y'indwara indwara ya dia- yo kuvura indwara ya diyabete ihari gushika ubu nibaza ko ico kiba- ico kibazo nakihari imiti irahari Ah, abarwayi barumbira haba ku bitaro kandi turavuze eh, na frederic yavuze ko ari ikigo cyane cyane kiri ku musaga cyakira abana imiti imiti irahari gushika ubu ico kibazo ntakihari Mhm. noneho ah, muganga frederic i- hari ingaruka mwebwe mwabonye tuvuge nko mu buryo abantu bazaga kwivuza bazaga babagana baba ari abaturutse muri ibyo bihugu duturanye nyine bi- bi- mu rwanda muri congo cyangwa se n'abarundi ubwabo hari icyaba cyarahindutse mu buryo bazaga kwivuza kuri icyo kigo muyoboye
rero hari hari ikintu cyahindutse ubwa mbere abo- abo barwayi batwitura bata- baba batazi neza iyo ndwara icyo ari cyo ingene ifata hanyuma n'ingaruka mbi zayo twebwe rero icyo duca dukora umuntu mbere yo kumuvura dutangura kumusigura iyo ndwara ingene imeze kugira yumve hanyuma n'ingaruka mbi izomutera hamwe ati- ni- eh, hamwe ativuje neza ubwa gatatu tugaca tumwereka in- ingene yobana neza iyo ndwara y'igisukari amboneye akaryo ko kubwira abantu bose bari baratwumviriza yuko indwara y'igisukari ntabwo na gatoyi ariyo yica umuntu umuntu yicwa n'ingaruka mbi zayo le complication du diabete ni ukuvuga yuko iyo sukari yaduze cyane kuko umuntu arashobora kuyimanura mugabo iyo rero uwo murwayi atakurikije neza impanuro za muganga mu byerekeye gufungura mu byerekeye gufata imiti niyo agira ingaruka mbi eh, kuko ingaruka mbi ni nyinshi ibyo ma- barabisiguye ejo hari ingaruka mbi z'ubuhuma eh, zijanye- zijanye n'amaso umuntu agashobora guhuma hanyuma rero hariho n'intuze n'ibintu by'uko ashobora kurwara amasigo bigatuma agira bya bindi bita insuranse renali arashobora kurwara za ndwara z'umutima ugashobora guhagarara ibyo bita infagitisi y'imyokarde arashobora no kuvirira mu bwonko bimwe bituma umuntu ashobora kugira ingaruka mbi z'uko umu- agira ubumuga hariho n'umuntu ashobora kugira ibikomere bidakira eka mbere bigashika no gucibwa amaguru ibyo rero twavuga tuti abantu iyo batwituye turabibigisha neza kandi tukabereka ingene bokwikingira izo ngaruka mbi kuko ni- ni- bagashobora kubandanya akazi kabo umurwayi wa diyabete avugwa neza akurikiranwa na muganga ki- akora akazi nk'umuntu arwaye diyabete ni ukuvuga yuko umurwayi wa diyabete afashwe neza akurikiza impanuro kandi agakurikiranwa arashobora kuramba ubuzima bwiwe bimwe bita esperance dovi abunganya n'umuntu atarwaye diyabete natwo twagwa na diyabete kuko aba yagize akigoro mu kumuvura none mu kuri icyo kibazo mwariko muratubaza akarusho bagira ni kenshi ubwa mbere hariho n'ibintu by'uko abantu bajuragurika bakagomba kwivuriza mu ibarabara bakagenda kureka mbaze mwene wacu twebwe ahubwo tubaha intumbero bakagenda bashimye nicyo gituma baguma batwitura kandi iki kigo cyahagiye kugira gishobore gukangurira abarundi bose reka mbere n'abanyamahanga kugira bamenye iyo ndwara y'igisukari n'ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu bwashyizeho ijya porogaramu irongowe na muganga godefroy ni ukuvuga twarabigize n'uruhara kugira iyo porogaramu ishobore kuboneka bashobore kwitaho izi ndwara zitandukira kandi zitagira twebwe igikorwa nyamukuru tugerageza gutera akamu kuko nk'ubu ubu mwebwe murakoresheje ibiganiro urabona muri kure yacu ariko turi ko tumvirizwa na benshi kandi birashobora gufasha n'abandi murakoze murakoze namwe twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turavuga ku ndwara y'igisukari diyabete mu rurimi rw'igifaransa nagira ngo nk'umwanya noneho abatwumva abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika bari kuri telefone bifuza kubaza ibibazo ku murongo wa telefone turi kumwe na jean marie jean marie uratwumva
yego ndakunda kumva uraho neza ndaho ndaho ndashima Eh, nagira ngo nguhe umwanya hanyuma ugire igitekerezo cyawe utanga cyangwa se ikibazo
yego nagomba kubaza uwo muganga frederic Mhm.
none hari ikintu bari barategekanya kugira iyo ndwara ya diyabete isubire burundu
Eh, usubiramo eh, icyo bateganya kugira ngo indwara ya diyabete igire gute
ishobore kura- kurandurwa Eh.
n'imizi idasubira kubaho mu gihugu Eh, reka tumuhe ijambo hanyuma akubwire muganga um, reka tubanze mu mu rwego rw'igihugu Mu- muganga godefro hari icyo mubiteganyaho ah, ingamba mufite mu kugira ngo iyo ndwara iranduke nk'uko jean marie abibaza ni izihe
Eh, murakoze Eh, ejo twabuze eh, indwara ya gisukari ica mico mico rimwe rimwe mico ni- ni- igituma iyo ndwara yongerekana rero kuvuga ngo kuyirandura n'imizi ahantu bwa yuko urwego tutarashikako kandi bir- biragoye turavye igitera iyo ndwara mugabo kino vuga cyo ni uko dushobora kurandura cyane rwose eh, ibi- ibi- ibitibiri by'abantu barwara iyo ndo- iyo ndwara ya gisukari ni gute kuko hariho icyo nitwa icyo nokwita imyifato ibereye yatuma indwara igabanuka Ah, hariho nubwo hariho ibintu bine biku- bikurikira bituma iyo ndwara yongerekana ariko twabivuze imana ubisubiramo cyane cyane n'ibintu kunywa itabi kunywa inzoga birengeje kutinanura imi- imitsi hamwe no gufungura zubakwe nabi ariko usanga umuntu afite ifunguro maze agafungura ibirengeye hamwe usanga umuntu afite ibiro byinshi usanga izo ndwara rero zira- ziriyonge- zira- zirumvikanye ariko navuga yuko twoshobora bimirira nk'igihugu twoshobora kurwanira cyane rwose igipimo cy'abantu bafatwa n'izo- n'izo ndwara mugabo hari n'izindi ndwara nubwo twabivuze ejo aho usanga uvuye ku muryango aho usanga bigoye mugabo igice kininiya duhinduye nyine imyifato yacu twoshobora kuganura bimwe bimwe bite- bigize akarorero Eh, hari ababazaga ejo hari abahise bandika baza ati "I- umuntu atabashije kugera ku mpuguke ku bantu b'inzobere bize ibyo by'indwara ya diyabete yabigenza gute ari nka ruguru ahantu adashobora kubona abaganga hari ikintu yakora mbere y'uko abageraho bibaza niba hari ngo nk'ibintu by'i- by'ibiryo umuntu yarya by'ikirundi cyangwa se ibyatsi yahekenya ibintu ngo byamufasha mbere y'uko yabasha kugera ku baganga hari inama mwabagira
icyo nababwira ni uko gushika ubu tuzi ko eh, ego hari imiti bavuga ngo imiti ikintu bivura mugabo twebwe ku byerekeye ubushobozi bw'amagara y'abantu ntidushobora twiyemeza ikintu cya mbere twe duhanira abantu ni uko umuntu ejo nabivuze ni uko umuntu ibanza akipimisha kugira abone ko umubiri wiwe ingene umeze kugira arabe ko i- indwara y'isukari atayafise asanzwe ayifise naho twebwe icyo duhanura ni uko ashikira abaganga Ah, sinavuga ariko ubwa mbere na mbere nkavuga hariho amavuriro mato mato amwe amwe usanga agira ivyo bipimo rero mu- muganga wo kw'iryo vuriro niwe aca abona yuko yorubika umurwayi haba ku bitaro bikuru canke kwa dr frederic matwica icyo duhanura n'gihugu ni uko wese yomenya ingene umubiri wiwe indwara y'isukari imeze icyo usambiriza hano abanyagihugu Mhm. reka nk'umwanya muganga frederic nawe agira icyo yongeraho kuri ibyo byo kubasha kurandurana n'imizi iyi ndwara y'igisukari cyangwa se n'ibyo umuntu yakora agitegereje kubonana n'abaganga
ego murakoze ntabwo gushimira muganga kamwe n'umusago de foi kandi nkaba ndamuramukije nawe tutari kumwe yaba ariko aranyumva hanyuma ibibazo yabyishuye neza mugabo icyo numbona ni ukongera ko kuri iki kibazo ca- ca- ca jean marie eh, izi ni indwara si indwara zizandukira ni indwara zi- eh, donc ce n'est pas une maladie infectieuse ni ukuvuga ni indwara ngendanwa kandi zidakira aha kuvuga yuko two- ko- kurandurana ah, kurandurana burundu izi- indwara ya diyabete biragoye kuko ni indwara iguma yiyongera ku isi yose murabona ni hanze uburundi ni hanze isi yose kandi murazi ko isi yose igiye hamwe irashobora ariko ndabaha ibiharuro bimwe bimwe nko muri mirongo umunani n'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na gatanu hari miliyoni mirongo itatu ku isi yose tugeze mu bihumbi bibiri ku isi yose hari miliyoni ijana na mirongo irindwi n'umwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cenda ku isi yose hari miliyoni amajana atatu na mirongo itanu na zitandatu ubu harindiriwe ku isi yose mu myaka- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na ga- na mirongo itatu hazoboneka imiliyoni amajana atanu na mirongo icenda na zibiri murumva Biriyongera.
biragoye kuri iki kibazo ca- ca jean marie ntava agira nti ni nk'iyagwara ya sida ya ngwara ya malariya ya ngwara zijya n'indwara zandukira naho izindi nazo ni- ni indwara twozita zi- ziyadukiza mu mubiri w'umuntu kandi ata kintu eh, kininiya yakoze urumva aha rero kurandura na burundu nta nta n'abahinga n'abahinga icyo kibazo barabonye barashobora gukinga kugira hagabanuke abagwayi mugabo ntasi yose izobaho atamugwaye indwara z'igisukari hamwe bita objectif diabete zero ntibizobaho kuko ibituma by'izo ndwara ahubwo ikintu gikomeye ni uko ngaho kuvuga kurandurana indwa- eh, ku- kuvuga yuko iyo ndwara tuzoshobora kuyitsinda ku isi yose murumva ibyo biharuro ndabahaye biratwereka ko bitazoshoboka nahise ifatanye mu nda Mm, ntabwo- icyo twufasha cyane cyane ni uku- ni uko umurwayi yobaho neza akumwe nawe ndabibabwira niyo vize avec son diabete ata- atazang- ataza ngaruka mbi eh, eh, hari hari ingaruka mbi eh, ngendanwa hariho na sindamusiga ni ukuvuga izo sindamusiga dutegerezwa kuzigwanya izo ngendanwa nazo nyine dutegerezwa kuzigwanya ni ukugira umurwayi ashobore kubaho atangaruka mbi zikomeye n'iyo ndwara y'igisukari icyo kintu nubona burya la prevention la sensibilisation nibyo bintu bikomeye n'ahandi kuvuga yuko tuzorandurana indwara y'isukari ku isi yose ntibishoboka kuko ibiharuro mbona birateye ubwoba Mhm. birumvikana kwirinda kwigisha ni uguhozaho rero ubwo reka dusubire ku murongo wa telefone twumve na erike nawe afite icyo ashaka kuvuga muri iki kiganiro Um, erike ngo agomba kuba ha- havuye reka twumve muswati muswati uranyumva ndabumva Eh, nguhaye ijambo nawe ubwo ugira icyo ubaza cyangwa se igitekerezo utanga muri iki kiganiro rewe ikibazo nashaka kubaza abo abo batumire iyo umuntu ashoboye kumenya yuko yanduye indwara ya diyabete yagiye ku baganga ba- ba- b'inzobere babimenyereye
yego ayirwaye kuko kuyandura ntabwo ari indwara yandura Eh, Eh, eh, ko nkunze kubona abantu benshi bagenda kwa muganga hakaba ibyo imfungurwa ba- bashobora kuba bababuza mm.
none ibyo bintu biva kuki kugira ngo ntibashobore gufungura byose Mhm. reka tuhe ijambo muganga frederic tumva ejo baravuga ibiribwa birimo amasukari muganga frederic mwamusubiza
ego iki kibazo kiba kiratumoye kandi ndamushimiye Eh, urumva indwara y'isukari umuntu amaze kuyumva ni bamwe- ni bimwe twabwira twigisha umurwayi iriba ingeri imeze ni ukuvuga ko aba ari indwara y'isukari ari ari eh, ari iba ari ari kuvuga yuko isukari iba yabaye umurengera nyinshi mu mubiri hanyuma rero kuri iki kibazo cya butatu avuga ati igituma bamubuza imfungurwa zimwe zimwe n'iki niko eh, nawe nyine n'iyiyumvire hamwe umuntu afite isukari nyinshi mu mubiri hanyuma ugaca umubwira uti ujya muri kijya cayi mu gatondo uri kurafata ngo ushiremo ibiyiko bibiri bitatu by'isukari hanyuma nufate ajya amafanta ni ukuvuga ajya amafanta mazi nayo nyine arimo isukari canke afata ubuki canke afata ni byinshi twovuga urumva hari imfungurwa dutegerezwa kumubuza kuko zirimo isukari nyinshi ni ukubwira ntiyongereze n'ibindi afite y'urugero yari afite mu mubiri icyo ni ikintu cyumvikana aha rero tugomba reka duce duca mu ncamake icyerekeye umurwayi w'indwara y'isukari arabujijwe abahinga bose babinonosoye gufata ibintu birimo isukari nyinshi ni ukuvuga hari ikintu cyane cyane bita resiterapide aho rero twavuga ayo masukari tuyasanga hehe tuyasanga muri irya sukari gushyira mu cyayi tuyasanga mu misigati ijya abanyagihugu barima bagahekenya ubuki turabisanga muri bimwe basiga mu mukate bita konfitire amafanta hariho n'ibindi bimwe bita amagato n'imbombo n'ibi na bimwe aha mu kizungu bafata ngo amagarase amashokora yo ngaha i buraya hanyuma n'ibisuguti reka mbere iyo sukari turongera tukayisanga mu binyobwa mu nzoga zimwe mu nzoga ni ukuvuga rero nk'ibi ni ibintu dutegerezwa guca twumvikana n'umurwayi tukamwereka ko birimo isukari tukabona kubimuza mugabo rero twumvikane neza umurwayi w'indwara y'isukari si ukumwicira umuntu ntashobora kuba hatarya hari ibyo tumurekurira hari n'ibyo tumubuza ubwa mbere arashoboye kurekurirwa izindi ndya zose zivuyemo ibyo twari tumubuze kuko ngaha mu burundi reka mbere twari bonyine tugiye mu manama no muri afurika hose umurwayi w'indwara y'isukari arajuraguri ntamenya ibyo areka gufunga ugahura ibyo yafunguye n'ibyo aretse ibyo atofunguye n'ibyo afunguye nicyo gituma mu ncamake yogerageza kegera abaganga babinonosoye kugira bamufashe gutora ibyo yafungura mu byo ashobora kuronga radiyo urakoze nawe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ku ndwara y'igisukari turi kumwe na muganga godefroy kamwe n'ubusa wo muri minisiteri y'ubuzima mu burundi ushinzwe igisata cy'indwara zitandura na muganga frederic frederic akaba ari nsabiyumva akaba ari ayobora ikigo cyita ku barwayi b'indwara ya diyabete ku murongo wa telefone turi kumwe na eri ndayisaba uranyumva zimya radiyo yawe hanyuma tubone uko tuvugana cyangwa uyigabanye ntabwo turimo kukumva kubera ko hari urusaku inyuma gabanya iyo radiyo yawe reka tukugarukeho mu kanya reka tukugarukeho mu kanya ko harimo urusaku reka tuhe umwanya jacques ubwo eri turakugarukaho mu kanya jacques uranyumva yego ndabumva
tuguha umwanya nawe ubwo tanga igitekerezo cyawe cyangwa se ubaze ikibazo we icyo nagomba kuvuga ku izina rya asosiyasiyo ry'ishyirahamwe de diyabetike ifasha reza mfa diyabetike nagomba kuvuga icya mbere yuko diyabete uko mu burundi imeze n'indwara iteye ubwoba ni indwara igoye ku bana cyane cyane ku muntu asanzwe afite uburyo buke abana urabye umwana akiri muto ku bana diyabete yitera mu gitondo ku mugoroba biragoye cyane n'ibintu bitoromatiza nagomba kumenya twumviriza bose yuko mu burundi dufise abana benshi hari abana benshi bafite diyabete kandi bafata insurine itera umuti ariko bakeneye gufashwa cyane bakeneye ankurajuma bakeneye kuba hafi bakeneye ko ababyeyi babo baba hafi mu gihe bariko baritera umuti kuko kwitera witeza urushinge witora umubiri biragoye cyane ku mwana hama nagomba gusaba cyane rwose leta nk'uko twaba tubikora na demiri katoroze twarayisabye yuko inama nshingamateka yovota ambije shakane hakabaho ikigega amahera yo kurwanya diyabete yo gufasha abana bagendana indwara y'igisukari reka n'abatari abana bagendana indwara y'igisukari nk'uko bisanzwe biri ku bantu bagendana umugera wa sida rero hakabaho kandi de centre de sante des hôpitaux pour les diabétiques uravye nk'ibitaro bihari ubu mu burundi umuntu afise diyabete agiye ntiyoroherezwa kwakirwa hariho n'amafaranga asabwa yakoswe kugira ngo bamwakire ariko yafise ntibaraba ngo uri muri urgence umerewe nabi udatanze iyo kosiyo uca ugenda nayo diyabete iyo uyimaranye iminsi utitera umuti ntabwo umara udafata umuti uca uca uhwera ibyo byose urumva ko ari ibibazo dufise onivo de l'association nashaka rero gusaba dr godefroy namwumvise ko n'ejo mu kiganiro yarimwo ari muri minisiteri de la sante twamusaba ku izina rya association ko yodufasha agafasha diyabetike hakabaho ico kigega ubwo buryo bwo kurwanya diyabete bwo gufasha abantu bagendana indwara indwara ya diyabete urakoze urakoze nawe jacques reka ubwo duha umwanya muganga godefroy agire icyo agusubiza
ndashimiye jacques nk'uko bibazo jacques turaziranye ndazi ibyo byose ikavuga promotwa yivuganye ubwawe arabuze ibintu bihambaye kereke yuko bugwiza uburyo kureke kurwanya indwara ya diyabete ibyo turabyumva no murazi igihugu cyacu ni igihugu cy'ibihugu bikenye ubwo nibaza iradiyo iri kubihuza abantu benshi nibaza ko iki kibazo no gushyikiza abangurira kugira turabe nyine twongere uburyo hirya no hino kugira turabe nyine indwara ya diyabete turayirwanya shake maze turabona kenshi tuzakivugana hari ikindi kintu avuze kereke ku mavuriro cyangwa no ku bitaro ingene abantu barwaye diyabete badafata nk'abandi maze nibaza ko indwara ya diyabete ni indwara nk'izindi uyirwaye ntibamukumira rero nibaza imbara aho byashyitse nibaza ko ari akantu kaciyemo mugabo ndamuhumuriza nkabwira ko umuntu wa diyabete agiye kwa muganga bamwakira mugabo kubera dufite abantu batabinonosoye aho usanga bibagoye manabona nibaza turafite imigambi mu minsi y'imbere kugira ngo bose babone ubumenyi bukwiye ubwabo wa diyabete agiye kwa muganga baramwakira nk'abandi murakoze icyo kibazo yavugaga murakoze namwe icyo kibazo yavugaga cy'ibigo byakira abarwayi ba diyabete hari ikigo kimwe gusa mu kanya twavuganaga muganga frederic yatubwiraga ko icyo kigo cyakira abantu bo mu karere hari ikigo kimwe gusa cyakira abarwayi ba diyabete mu burundi cyangwa mu karere
mu bushinga bw'amagara y'abantu turafite intumbero ku byerekeye kurwanya indwara umva ntitubwira ikigo ku ndwara iyo ariyo yose ibyo ni byo akunda kandi cyane cyane murazi ko dufite n'abaganga b'inose bake twebwe icyo dushyira imbere ni uko duha inyigisho abaforoma n'abaganga kugira umurwayi wa diyabete ashobore kuronka navuga ubwa mbere na mbere ashobora kuvurwa ubwa mbere na mbere kugira ntihagire umuntu aciye inyuma y'indwara y'isukari kuko twabuze ni indwara ikaze cyane rwose mugabo kwiragiza ibigo igihugu cyose bikunda kubera nta barenga dufise babinoseye mugabo cyiza duhaye inyigisho abaganga abaganga n'abaforoma bibaza ko cyo ari byiza gusumbaho tubagire ibigo ku ntara ku ntara kubera ntabwo twaronka kugira dukurikirane neza abarwayi
muganga frederic jacques wari umaze kuvuga mu kanya yavugaga nk'ibyerekeranye no kwakira abarwayi ko umuntu agomba gutanga kosiyo kugira ngo abashe kwakirwa atayitanga bakamwirukana mubivugaho iki iki kibazo mwigeze muhura nacyo ku kigo cyanyu
ubwa mbere mbere yo kwishyura iki kibazo ngira ndamutse umushinganari jacques mugabo rero gaca ndamukebura gatoyi kuri iki kibazo cyo kubwira umuntu arwaye diyabete wo kwitera ngo ni ukucomatiza iyo umuntu ari mu rwego rw'amagara y'abantu ategerezwa kumenya ko ubuzima bufite agaciro kenshi kandi umuntu ashobora kuvura umuntu biciye mu buryo bwinshi iyo hatariho urwo rushinge rwatowe n'umushakashatsi yitwa bankingi mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ibiri na rimwe niwe yatoye filime byatumye bihindura ubuzima bw'abarwaye indwara y'isukari kuko bapanze hasi ubu rero kuri iki kibazo si ukuvuga yuko urumva diyabete ni ukuvuga ko umubiri uba wuzuye filime kwitera insuline ni ibintu bisanzwe ntawovuga ngo ni toromatize umuntu akiri muto ugatangura aho wamuremesheje ugatangura kumubwira amajambo adahumuriza ahubwo ava na bwa buzima bwiwe buhagarara ibyo rero ni ikintu njyewe nabunditse hanyuma rero kuko mu kirundi umuntu ntatiniwe atinya yamwinjiranye ubu rero diyabete yamaze gushika ni ukuvuga yuko tutaturindana n'iyo ndwara kandi tudafite n'ubwoba ahubwo twebwe abajejwe amagara abavura abo bantu akaba ari twe tubaremesha atari twe tubaca ingufu hanyuma rero kuri iki kibazo cy'ubuciyakirwa cy'iyakirwa ry'abantu mu bitaro ubwa mbere twebwe icyo kibazo ikigo cy'iwacu cyakira abantu ku murango abakeneye kujya mu bitaro turavugana n'imiryango yabo tukabarabika mu bitaro mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'uburwanyikiriza sida hariho ibitaro ibyo bitaro bya leta byakira abarwayi bose byakira abarwayi malariya igituntu n'ibindi reka n'abarwayi izi ndwara zitandukira harimo diyabete barabakira ibi bintu byaje kuvuga ibintu by'amakosiyo ndabyumvise ngaha sinari nzi ingene bigenda ariko nabwiye ko nigisha mu ishuri kaminuza y'u Burundi kandi ngakorera no kuri bijya bitaro by'umwami wa karede iki kibazo nta na rimwe turahura gutyo ahubwo duheruka kuyaga n'umuyobozi arongoye ibitaro by'induze bya rwakarede yuko twogerageza tukaraba n'ingende twugira ahantu twakirira abarwaye indwara y'isukari baje kuryama mu bitaro tukagira na ekipe ishobora kubakurikira ni ukuvuga ibyo dukora ngaha kuri santere iri kurwanya diyabete twari twakira abantu ku munsi ku munsi ku murango ntitubashyira mu bitaro mugabo tukongera tukabaherekeza no mu bitaro ibyo rero turi hamwe twese ni ukuvuga yuko tuzoshobora kugira ibikorwa biboneka muri iyi ndwara y'isukari yewe nuko ndabibona ibi by'uko umurwayi wa diyabete yirukanwa ntacu ndabizi ko kuko aho nkorera maze kubona hatangwa ziriho turabakira hanyuma tugaca tubasanga no mu bitaro tukabasuhuza tukabaremesha nicyo mu ndwara y'isukari twogira imvugo ihumuriza iremesha n'ahandi umurwayi wo kwihemuka murakoze
inshuti mwumva radiyo ijwi ry'amerika ubu turi kuganira ku ndwara y'igisukari cyane cyane mu burundi ariko tureba nanone uko yifashe ku rwego rw'isi nagira ngo ntumire abarundi bose aho muri hose mu ntara zose z'uburundi muduhe ibitekerezo byanyu mutubwire uko muzi iyi ndwara ya diyabete cyangwa se mubaze n'ibibazo abaganga twatumiye iyi ni gahunda rero tubagezaho buri munsi tubagezaho iki kiganiro muri isanga buri munsi ni isa kumi ku isaha ya saa kumi ya buri munsi mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri nagira ngo dukomeze ku murongo wa telefone bifuza gutanga ibitekerezo inosa ngenda ku mwana uranyumva
yego ndakumva nguhaye umwanya ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
yego icya mbere nagoma mbaze uwo muganga hari ibintu bita komplikasiyo di diyabete kenshi bikunze gushika bita piye diyabetike ni ni ngombwa se umuntu yafashe niyo komplikasiyo ni uwuhe muti dirijanse umuntu yahita akoresha mu kuvurwa hama ikindi je notanga kome eh, ici igitekerezo ni uko ku mavuriro mato mato eh, ubutegetsi bwacu bwahimiriza yuko habaho bijya bipimo bita girikometere kuko hari benshi baza bisanga baramaze kugendana diyabete batari babizi ariko ba- iyo baza kuba baranazipimishije hakiri kare ku mavuriro mato mato basizeho igipimo ah, ki- kiretse bijya bita bya girisemi bagira ku bitaro bikuru aho je mbona biri mu bufasha cyane byotuma umurwayi amenya hakiri kare yuko afite iyo ndwara atarinze bitarinze kuzotuma agira izindi ngorane nyinshi hanyuma ikindi kibazo nagomba mbaze nagomba mbaze aduhe insiguro nziza kuri diyabete gestationnaire ishikira barya abakenyezi baba bibungenze kuko kerikefwa irashobora kubandanya eh, irashobora irya diyabete gestationnaire nk'uko tubyumva irashobora gukira canke ikazobandanya nashaka bidukundira nko mu minota nk'ibiri ko yobidusobanurira gato Mm. reka tumuhe umwanya gusobanurire ibi- ibibazo byawe umubajije hari n'igitekerezo utanze ubwo nabo baragira icyo bakivugaho muganga eh, Ego.
godefroy eh, iki gitekerezo watanze cyo kuba ku mavuriro mato haba uburyo bwo gupima kugira ngo uwo murwayi bamu- babibone hakiri kare atari yagera kure muragitekerezaho iki
Eh, murakoze aha namenyesha yuko ubu ku mavuriro nka menshi nka menshi bafise eh, hariho ka bita girikometere eh, gapima eh, eh, amaraso gapima urugero rwa- rw'isukari mu maraso kubera ku ma- ku mavuriro mak- makuru makuru cyangwa ku bitaro hoho bafite ubundi buhinga bakoresha buhanitse ubwabo namenyesha ko mu mavuriro mato mato tuba dufise utwo twuma kandi turafasha cyane rwose rero iyo umurwayi agiye kwa muganga rimwe bakabona ko afite ibyo afite ibimenyetso by'indwara ya, ya diyabete barakoresha utwo twuma umugabo n'ugiye kwa muganga kubera hari inyigisho ku muntu batanga cyane cyane mu gitondo iyo umuntu abishatse nawe ashobora kuyi- kuyisabira kugira amupime kino bazaba yicishije mu cyifuzo cyiza aterereye kugira amavuriro yose aronke utwo twuma kandi n'abanyagihugu bashobore kujya kwipimisha ku bushaka bwabo ntibarinde kurwara kuko ibyo nabivuze eh, cyane cyane twebwe turaki- turakinga cyane rwo- rwose ku- gusumba kuvura numva nk'umuntu abonye ibiha- ibiharuro ko turabivuga icamenye imyifato ibafata ndamushimiye cyane ku cyo kibwira dutereye Eh, muganga frederic um, ara- yarabajije eh, uyu ah, innocent ngendakumana yarabajije ati "Umu- umuti umuntu yafata kugira ngo abe yakwirinda n'ingaruka zishobora kumubaho yongeraho n'ikibazo cy'abagore batwite barwara indwara ya diyabete ishobora gukira cyangwa se ngo ntiga- ntinakire ikaba ya- ya- ya- yagenda cyangwa ikagaruka muri make mwamusubiza iki
ego na- ndamukengurubye ku bikorwa byiwe ubwa mbere yavuze muri bya bindi twamye twita ingaruka mbi z'indwara y'igisukari yavuze aba- abarwayi b'in- b'indwara y'i- y'igisukari bashobora kugira ibintu by'ibikomere ku maguru Eh, ibyo bikomere ku maguru agaca agira ati mbega umuti umuntu yofata wihuta n'uyuwe reka mbere yo kumwishyura ndamuha uburorero bukenga mu burundi abyumve kuko turakurikirana ikibazo ci- iki kibazo c'amaguru y'abarwaye indwara y'igisukari ubwa mbere mu bihumbi bibiri na kane mu bitaro bya Ru- byo kuri wakarede nabwe nkoreramwo hariho bajya bagira teze ni ukuvuga twarahuye abantu cumi na bane baraciwe amaguru hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi abantu mirongo ibiri n'umwe bari bag- abantu mirongo ibiri n'umwe eh, bari barwaye ayo maguru cumi na- cumi n'indwi ba- ba- baraciwe ayo maguru bane baravurwa ibikomere aha rero nta muti umuti nyamukuru iyo ku- iyo hari igisebe kimaze kubuka ku muntu arwaye indwara y'isukari hariho inzira zibiri inzira ya mbere ni ukumuvura u- umuntu akaharaba eh, biba- birafise n'ubwoko kuko ari hino uhura ryirabuye umengo ni umuntu umengo ni umuviro ni ukuvuga amaraso ntaba akiriyo nko ngaho uhura duca tumurungika ku mu- kuri bajya baganga bize bimwe byo kubaga bakamuca ari ibyo no cyangwa ukuguru ibyo birakunda gushika mugabo tubona ari igikomere eh, hari igikomere dushobora kuba turavura turacoza neza eh, na- n'ikintu bita serum physiologique cyangwa umuti bita dermobacter aha rero tuboneyeho abariko baratwumva kirazira kikazirirwa koza igikomere eh, c'umu c'urwaye indwara y'isukari ukacogesha betadine ubu birazwi hariho protokole yacu Eh, ibyo tuzobigaruka hanyuma rero uhejeje kumukoza uca umuha ikintu bita ama antibiotique turakunda gukoresha cyane cyane umuti witwa augumanta tu- tukongera tugakoresha n'umuti witwa fisidine reka noneho hariho imiti dushobora guko- gukoresha na fisidine kereni z'ugusigaho cyangwa amatiza n'ibindi noneho ibi biragoye gutandukanya nka ubwa mbere twavuga tuti iyo igikomere kimeze nabi ino ari- ari ino cyangwa uguru kwaboze tu- umu- umu- bamwe babaga nibo baduha inyishu ubwa kabiri tubona ari uwo dushobora kubandanya tuvura traitement medical turabibandanya hanyuma tugakoresha ubwo buryo ikindi naco kuri ibi byerekeye iyi diyabete iza ku babyeyi bibungenze two- twamubwira yuko eh, dabora ubwa mbere bariko barafungiriza bamenye yuko umubyeyi arashobora gut- arashobora gutangura imbanyi ata diyabete afite hanyuma uko amezi ahera agahu- tuga- tu- bamupiriye bagahura isukari yiwe iriko iraduka ni ukuvuga barabonye bahinga yuko dagose intuze imbanyi z'indwara mugabo iri mu bituma bishobora kuzana indwara y'igisukari nico gituma ba- iyo diyabete gestationnelle iboneka kandi umuntu ayi- ayikurikiranye neza hari ahandi twoja- two- ntitwoja kure hari ingaruka mbi ku mubyeyi hanyuma hariho ingaruka mbi ku mwana azobyara cyangwa aga- bamwe bapfira mu nda ya- y'ababyeyi ni ukuvuga ni birebire kuri diyabete gestationnelle icokorwa ni uko umuntu abaganga duca tumushira kuri insuline kandi tukamukurikirana ku kwezi ku kwezi gushika yibaruke kandi benshi bari- baribaruka atangwa niba akurikiranywe neza mugabo adakurikiranywe neza naho ni bimwe bigira ingaruka mbi ico nobwira je- mzee inosa Innocent.
yavuze ati mbega irakira cyangwa igikira ubwa mbere hari umubyeyi ahejeje kubyara nawe nyine kubamandanya wa muti umuntu turawuhagarika tukaraba yuko ya sukari igiye hari aho diyabete ica yigira hagahera n'imyaka idasubiye kugaruka ikakumbura ikazosubira kugaruka asubiye gutwara iyindi ni nk'uko muri abo bapfasoni bafite iyo iyo iyo ndwara y'isukari ijyanye n'imbanyi bashobora mu myaka itanu mirongo itandatu ku ijana muri bo barashobora kuba barwaye baca barwara indwara y'igisukari burundu ni ukuvuga ica iza ikicara ntiri kigenda twakumva yuko hari hari aho yijyana mu ncamake n'ahandi ishobora umu- umubyeyi ashobora ku- kwige- ku- agaca kurigendana ikaba ije itazosubira inyuma tugaca tuguma tumuvura
reka noneho duha umwanya na eric nikiza nawe hagira icyo havuga muri iki kiganiro eric turi kumwe
ego ndabumva cyane Ye, um, nawe ijambo ni iryawe gira icyo utangaza hano muri iki kiganiro
ego je eh, ndi mu burundi ndi bujumbura Ko- Ura- ndashaka kubaza abo baganga yego
eh, nimba eh, mwanumva bavuga yuko eh, diyabete iri a karagitere hereditaire eh, donko ko ishobora kwandurwa kubera yuko ababyeyi bawe bayirwaye mhm,
kuko hari icyo babizi mbo hangatse mbaza ikindi kibazo bigira kabiri Eh, ese none abo baganga bo- eh, icyo umuntu yokora kugira ngo ayikingire
eh, Eh, kugira ngo kubera ikomeje kugwira cyane mu mu burundi nobaza icyo umuntu yokora eh, kugira ngo ashobore kuyikingira
mhm. reka ubwo duhe ijambo ego Mm, u- u- ikibazo cyawe urakirangije
ego Eh, umuganga godefroy eh, avuze diyabete herediteri iriya iva mu mu- mu kiryango mwamubwira muri makeya i- iki kibazo uko kiba giteye
Eh, murakoze Eh, eh, indwara y'isukari ni hereditaire ni ukuvuga iva ku muryango si ukuvuga ko iyo umu- ari umuntu wo mu muryango arwaye diyabete si ukuvuga ko umuntu wese umwana uva muri uwo muryango wese uzarwara diyabete umugabo baravuga ni ubwa nk'ibintu bya risike yuko ari risike niniya kubera kubera ari ibintu bya taransimisiyo mu kindi bari kuvuga nyine nyine umuryango nyine indwara zifata zo mu muryango umugabo birashyika ugasanga hari umuntu arwaye igisukari mu muryango si ukuvuga rero ko umuntu wese azobamo mu muryango azogwaye mugabo hariho ni ubwa risike niniya yuko uwo muntu yandura iyo ndwara ayivukana si ibintu byinshi kubera ibintu birimo uburyo bwinshi batovuga mu mwanya ndabona asigaye n'umwanya mutoya kuvuga yuko mu gusoma umuryango mu muryango iyo ari umuntu ayirwaye umuntu nicyo yihebura uko ateza kuyirwara icyo nicyo nabwira abantu hanyuma aravuze ikintu cyerekeye nyine tukugira diyabete twavuze ko diyabete atari indwara yandukira twavuze nyine ifata cyane cyane rero hariho nuvuga nuvuga hariho uburyo ubwo ugiriye ingorane ntigufate twabivuze na cyane cyane n'irya ya tipe de twavuze irya tipe ya kabiri ifata abantu bakuze n'iryaza navuze ibintu byerekeye imyifato sinabisubiramo rero kintu twagira guhindura imibereho ingene tubayeho navuze ibintu byo kugira ibimenyetso kutanywa itabi kutanywa inzoga birengeje kugira no gufungura bibereye ibyo byose byafasha kugira iyo ndwara iyo ndwara ntishobore kugwirirana muri kuvuga ngo urayikingiye ko navuze singwa yandukira biragoye cyane rwose hariho uburyo bumwe udashobora cyane cyane ibyo bya heredite bishyitse biba bishyitse mugabo igice kimwe umuntu ashobora kuyikingira akoresheje ubwo buryo bwo kwihindura imyifato yo kubaho
reka duhe muganga frederic nawe agire icyo yongeraho kuri ibyo mumaze kuvuga muganga frederic ikibazo cya eric kuri iki kibazo cya eric ni cyiza twavuga ibintu by'uburinzi ku byo nuvuga cyane cyane kuri iki kibazo y'uko ari indwara basanga mu muryango iki ni ikibazo kigoye gusigura kuko ntituraronka ingene duhingura ikirundi igifaransa tugishyira mu kirundi hari ibintu bita majene kuko ayo majene niyo agira ibice by'umuntu iyo jene iraba pankeyasi iba ari ibidakomeye ubu rero tuzosaba nkajya mu ishuri kaminuza mu byerekeye igisata cy'indimi badufashe kugira tuzojye turigisha neza abanyagihugu badufashe kugira turahindura izi mvugo ubumenyi dufise mu zindi ndimi mu cyongereza cyangwa mu gifaransa mugabo tutabona ingene tubivuga mu kirundi hanyuma rero kuri kuri ibi bintu byanuze by'uko kwikingira indwara y'igisukari abakije erike namenye yuko ibituma indwara y'igisukari kandi muganga rwose akaba yarabivuze biri mu miti ibiri ibiri hariho ibituma bidahinduka n'ibindi bihinduka reka ndamubwire ibituma bihinduka ni ukuvuga ibintu umuntu yoshobora yoshobora guhindura mu guhindura ingendo yiwe urabona nk'ibituma bituma indwara y'igisukari ni uburemere bw'umuntu na bimwe na bimwe surupwa na bimwe bita obezite umuntu munini ibyo byose umuntu agize agize siporo agize agize ikarashishi arashobora kubigeza arashobora kubirwanya yangwa y'igisukari akayikinga hariho ikintu bita bimwe abanywa ibinyobwa birengeye alcohol ni ukuvuga hamwe umuntu azihebye hari n'aho uhura ya ndwara ya sukari igabanuka mu mubiri hari ikintu kindi ni imyitwarariko imwe mu gifaransa bita stress
telefone iracitse ibyo ari byo byose ibisobanuro mwari bimaze kubitanga ndabashimiye cyane muganga frederic nsabiyumva na muganga godefroy godefroy kamwe n'ubusa wo muri minisiteri y'ubuzima mu burundi mwatuganiriraga ku ndwara y'igisukari ndabashimiye cyane nshimiye kandi abaduhamagaye bakaduha ibitekerezo byabo bagatanga ibibazo mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi mwari kumwe na eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri wari ufatanije na fatuma karara arimasi mugire ibihe byiza
byinshi bikuremereye cyane ariko ihangane ese nubwo ari benshi ujya ubona mu maso bubagiye batari uko bamerewe neza nuko ihangane iyo umanganye inshuti menya ko isi yose ibabaye wiganya cyane wirira cyane shuti uko umeze kose ishima imana hari abakwifuza bati icyamana genda mera nkuriya gira kwihangana wiganya cyane wirira cyane shuti uko umeze kose ishima imana hari abakwifuza bati icyamana genda mera nkuriya gira kwihangana ni iki kikubabaje aho ese nuko wabuze inkweto nziza ariko tekereza wundi udafite ikirenge ababaye bingana iki bene mugongo ubuze ibihumbi icumbi by'amafaranga ariko ndawa y'igihumbi neza nuko ihangane iyo umanganye inshuti buri wese ku giti cye arababaye wiganya cyane wirira cyane inshuti uko umeze kose ishima imana hari abakwifuza bati icyamana genda mera nkuriya gira kwihangana wiganya cyane wirira cyane shuti uko umeze kose ishima imana hari abakwifuza bati icyamana genda mera nkuriya gira kwihangana fata umwanya wihebe waremwe imizonoki zawe zitembere na rumwe rureshya n'urundi mwene data muri byo wowe wiga iki mwene data menya ko natwe nuko umwenge yareshya n'undi amahirwe y'undi si yo mahirwe yanjye nuko twihangane iyi si ni kwite muri byose twihangane uwiteka ariho wiganya cyane wirira cyane shuti uko umeze kose ishima imana hari abakwifuza bagirira icyamana genda mera nkuriya gira kwihangana wiganya cyane wirira cyane shuti uko umeze kose ishima imana hari abakwifuza bagirira icyamana genda mera nkuriya gira kwihangana wiganya cyane wirira cyane shuti uko umeze kose ishima imana hari abakwifuza bagirira